ba tseba motlhale motlhale ke lebogile ke lebogile mme re tsa fa mme batse pele re tsena mo puisano ya rona re tsa fa re tsa fa re tsa katiso ke nna Lawrence Wikile Manzini ke nna ke no shede ya tsa mabat MMR ka la bobedi tsa February ne ke le mo mmerekong ha ke le mo mmerekong go go na le strike se ne se rulagantša so strike e rile se tswa ko renkeng le sa ka mo saeteng ya mo ke berekelang teng ga ba tsena mo ke berekelang teng nna ke ne ke sietse mo gaufi le mapodisi because of ke bone batho ba tla ba taboga le ke lemoga gore go a lowa go lokako le ke siela gaufi le koloi ya mapodisi ga ke le mo koloing ya mapodisi mapodisi a ba re bone re ntse intumeletse gaufi le bone batho ba nne re seetse mo go mare e rile batho ba le batho mapodisi e rile ba senola ba thunyela ba senola ba thunya rona batho ba re ba timeng le bone ba e leng gore ba bone gore a re mo strikeng all right eh ke sekai fela ne re go neela se kai o utlwa mme ba tseba mme ba tseba eh ke te eh, o kgaogile foo moeng wa rona ke mme ba tseba ke tlhogo ya nakwana ya kwa kwa provinceng ya bokoni bophirima lephata leo la ipid ke ene mengwe wa rona ga jaanong o utlwile o se makala kgatiso eo um eh, mothako o ne a bua fa ke q marshal jaanong na dira kgatiso eo a le ko renkeng e ka bogo o utlwang go na le um eh, modumonyana o o tlang o ntse o tla ko morago mme ba tseba remolopiane wa itse o ke ne ke leka gore ke a utlwelela ga ke utlwe sentle go na le modumo mo backgroundong na sa utlwale ee ga e tshwenye nne re go neela nne re batla go go neela sekai fela a re tswe mo go yona ga e tshwenye okay ra ya modumo o kwa ko renkeng ke q mashale rre yo okay aha a re tlhalosetse moreetsi ipid keng d ke lefapha la puso re re molopjane eh EMP Independent Police Investigative Directorate eh rona mo IPID re investigate dingongorego kgatlhanong le mapodisa mme ga re investigate ngongorego e mo le nngwe le tse e gore eh molawana wa IPID Act 1 of 2011 o re laela gore re tshentse re lebelele tse fela ga ke itse gore a o ka ntetla gore ke go bolelle gore ke le le tse e leng gore IPID ya di investigate re namile maoto di otle mme o di tshware ka ditsebe o di tshware ka bokhutshwane okay ya ntlha ke e bitswang gore ke death in police custody ya bobedi ke death as a result of police action ya boraro ke any complaint relating to the discharge of an official firearm by any police officer ya boraro ke rape by a police officer whether the police officer is on or off duty rape by any police rape by any person while the person is in police custody any complaint of torture or assault against a police officer in the execution of his or her duty uh, corruption any investigation re kgona gape le go investigate di-corruption matters but di-corruption matters tse ke tse e leng gore di tsebe di initiatile ke executive director wa ipid mm. and any other matter referred to ipid by the decision ya executive director ya ipid minister mec or secretary ya mapodisi motho yo o tshwanang le yo ga wa mo utlwa sentle fela o na le a re na le ko renkeng e ke tene go na le mogwanto jalo um mme ba feleditse ka mokgwa mongwe ba thuntshitswe ba ne ba sa tshwanela ke gore ba thuntshiwe ga ke itse ga a tlhalosa gore o gobetse kgotsa jang fela wa utlwa gore o na le kgetse kgatlhanong le mapodisi a a direng a ye ko police station kgotsa a tle ko go lone eh, um re kabelo before ke thoma pele ka di-complain against mapodisa ke re bua ka di-issues tse pedi gore ke complain e feng e ipd e kgonang go dila le ka yona ya bobedi ke gore rona yaka ipd re amogela yang dingongorego dingongorego tsa rona re di kry-a gore eh, eh, ba ba ngongoregang ba bula kgetse ko police station act mm. ya rona ya IPID e pateletsa mapodisa gore ga se ba amogela dingongorego tse e leng gore molawana wa IPID wa di lista ba mapodisa ba tshwanetse gore ba romele dingongorego tseo ko IPID so bontsi ba di-complain tsa rona re di kry-a di tswa ko mapodiseng because act e ba pateletsa gore ngongorege nngwe le nngwe e wellang mo mandateng wa ip hello ehe mhm. ke a utlwala o oh, e ba mm. pateletsa gore ba di reporte ko rona ga ba sa di reporte ko rona it's a criminal offence mme gape go na le batho ba rona ba e leng gore ga ba itse process eo yaanong ba kgona go tla directly ko officing ya rona then re kgone go ba thusa gore ba kgone go bula case ko police station be re kgone go investigate case e. yaanong fa ke begile o e tlhalositse sentle ya utlwala fa ke le molwapiane ke begile kgetse ko se podiseng mme ka mokgwa mongwe gongwe ke ne ke e lemogile ka mokgwa mongwe gore tota ga se ya bona ke ya lona mme ke lemoga matsatsi a tsamaya go ntse go ya ko pele e kete ga ba itlisa ko go lona ke ya ko go mang a ke sentse ke ya ko go bona ke ya go ba botsa kgotsa ke a ba tlola ke tla ko go lona ke tlo kokota gore um go na le kgetsi e ntseng jana e kete ke ya lona mm. o tla o tla ko rona re kabela ha o tle ko rona rona ke rona re tsentseng re re find out le police station gore a case e ha ile e hmm. e re case re tlhola gape gore a case e ke welang mo mandating wa IP ha e mo mandating wa IP molawana section 29 ya IP act ya e re eh mapolisa ba pateletsa gore ga tsene ba kirea case ba tsentse ba report e korona section 33 ya ga ba e kry-a ba seke ba e reporta ke offense so re kgona go bula dockete sip against the station against station commander kgotsa against member wa police o ile o tshwentseng go report-a case yo ko i ip ke na le motho o ke mo itseng um mme o na le kgetse ya gore a re motho yo a mo tlhokofatsang ke tsala ya mapodisi yaro ka galefa a bega dikgetse tsa gagwe e kete ga di felele gope yo ra reng ka ene yo ke tsala ya mapodisi ga ke le podisa motho yo motlhokofatsang aha mme a re fa a bega dikgetse o bona e kete ga di tseetsiya ka gore mothako e kete ke tsala ya mapodisi okay ga go ntse yalo a ke re yaanong mandate ya rona o felela mo involvementeng ya mapodisi so rona re ka se kgone go tsa um eh, case e e leng ya kgekofatso kgathanong le motho mme a ka tla ko officing ya rona se rona re tlo se investigatang mo ke gore mapodisi ba amana yang le gore case ya gage e ya feleletsa e kgonne go kry-a toka ya ka e tshwanetse mm. gore e kry-e toka mo gongwe mm. go na le gore gongwe ke corruption a ke o ka mm. itse motho be e le gore ka baka la gore wa montsi gongwe o mo fa sengwe kgetse ga e kgone go fitlha jaanong gore rona as ipd re tlo investigata di-allegations tseo e ka tswa e le corruption go tsaya le investigation gore ko bofelong e re rare um eh, eh, crime e etsagalang eo ke eng a ke corruption kgotsa ke misconduct ga itse e mmereko age yaka tshwantseng a o wetse maarona mm. ga re o tsena mo e ya ya ya aida ke tokofatso ya rape kgotsa ya petso kgotsa ya ro fella fela mo goreng lepodisa le eh involvement ya lona ke eng mo goreng case e ska feleletsa e, e fitlhe ko e tshwanetseng e fitlhetleng kgotsa a e tlhokisa justice e e deservang re na le ba d se ke motsweding mme re bua ka tsona dikgetse tsa mofuta oo tse di tshwaranang ke gore di felelele tse di le mo tafoleng ya bona re setse ka metsotso e le mebedi mme ba tseba e tswalele molwapiana ke o begile kgetse ko mapodising e fitlhile ko go lona lona le dira okay re molopiane ko ip re na le di-investigators tse di nang le di-policing power so ga rometse case ko rona ko ip ya investigatiwa eh ia mo processing e khoto ga re tsara itsa re isa go di prosecuteng gore ba di site a ba ba re prosecute khotsa ba ske ba prosecute ba di case di prosecute you and then di tsama process e tsanang le ya di case tse dingwe le tse dingwe tsa crime tse di leng mo khoto le podisa la tsheka ga ile gore magistrate o mona molato o a mo atlhola mara ka gore rona ga re bereke ka di member tsa public re bereka ka mapodisa ga re felele fela mo criminal pateng kgotsa ko gore ne kgotlatshekelo re tshwanetse gape re 'ire le ya ya mmereko wa gage se re se ditsang gore ke departmental project so ga re fetsa yalo iste e dokete ko ko mo utšhotšhitseng gape re ya ko managementeng ya sepodise re re um go ya ka di-investigations tsa rona re recommenda gore motho o a charchiwe departmentally gonne go bonala e kare o dirile tirong e teng yana le yana so rona di-process tsa rona ke tse pedi ke ya crime ya dokete yang ko kgoto le ya police management re etse di-recommendation ka mmereko wa le policy leo um ga nka sese ka kgobakanya fela re kabela re na le di-case tse dintsi tse e leng gore um re kry-ile di-successes mo tsone just mm. recently ko i p t go na le lepodisa le le fetsang go kry-a twenty years direct imprisonment ya rape so re re invite members tsa public kgotsa batho ba rona gore ga ba na le dingongorego kgatlhanong le sepodi a ba yo bula dikgetse ko sepodising and ga motho a bona e le gore ee i p t ga e nthe re sepe mme ke k t s sentse university ye ke i p t go tlebe go raya gore mapodisa ga ba ithusa ko rona a tle ko rona ga tlile ko rona gore re tlebe rona yanong le didoket tse pedi kgotsa dikgetse tse pedi e a tlolo molao kgatlhanong le lepodisa le ya gore ga ba bega eh, eh ngongorege o ko IPT ya ka tenteng ba e acting provincial heads me ba tseba motlhale ke ene moeng wa rona re lebogile thata tlhe diposo di tswaleng wa apply wa utlwa eh. <laughs> ke a leboga go lebogile ndarre ke tla go bua le wena beke e tlang o le man se tsa holy okay ke a leboga re lebogile thata e le somamabedi go leba kwa ureng ya boraro se se botlhokwa ke gore um fa o tlhokofaditswe ka mokgwa mongwe le mongwe wena bega kwa sepodising o nthutile gompieno na le nna ke le nosi ke ntse ke itha kere no na le go ya fela o kokota ko dikatorong tseo tsa bona tsa i p t no na na o fitlha ngwe gore ga fela wa utlwa gore meja kwa bona ga ya tswalega fa o lemoga ekete ya gago marekete ya diega ka fa mme e kgatlhanong le sepodisi o kgona go kokota ko go bona gore dumelang um ke nna yo e kete eh, ke tlodisiwa matlho